iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federika nkurikije na edi rwema nanjye ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
nta kampanye yabaye uretse ko kampanye yabaye mu buryo buziguye urebye nk'ubu ngubu abadepite bari kuzenguruka mu gihugu
uwo ni jean claude ntezimana umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryo mu rwanda aravuga ko ishyaka ryabo ritabonye uburenganzira bwo gusobanurira abaturage ibirebana n'itegeko nshinga iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika zasabye leta ya nigeria gukora iperereza ku mirwano yabaye hagati y'ingabo z'igihugu n'abayoboke b'idini rya islam imirwano yaguyemo ababarirwa mu magana ambasade ya amerika iya abuja yasabye ko iryo perereza ryakorwa mu bwisanzure no mu mucyo maze ababigizemo uruhare muri ubwo bwicanyi bagafatirwa ibihano amashusho ya videwo yagaragaye ku rubuga rwa YouTube yerekanye ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu n'abagize ihuriro ry'abayisilamu muri nigeria b'abashiyiti mu mujyi wa zariya uri muri leta ya kaduna abagize iryo huriro bavuga ko abayoboke babo bagera ku gihumbi mu mujyi bishwe n'abasirikare b'igihugu ababibonye bavuga ko ubwo bushyamirane bwabaye kuri uyu wa gatandatu ubwo igice kimwe cy'abayoboke b'ihuriro ry'abayisilamu bafungaga umuhanda ndetse bagatera amabuye imodoka yari itwaye generali tukuru borutayi umuvugizi w'igisirikare yemeza ko abateye ayo mabuye bari bafite umugambi wo kwica umugaba w'ingabo umuyobozi w'iryo huriro ibrahim zakazaki n'umugore we bari mu maboko y'inzego z'umutekano
abategetsi bo mu maleta y'igihugu ca Libya adacanwaka bategerezwa gutera igikumu ku masezerano y'amahoro uyu munsi ku gatatu yamara batangaje ko ibirori vyari vyatekanijwe vyungururijwe ejo ku munsi wa kane nyuma yaho abakuru b'inama nshingamateka zibiri z'ayo maleta biyamirije ivyapfunditswe vyose biri muri ayo masezerano abo bakuru b'izo nama nshingamateka uko ari zibiri Agira Sale hamwe na Nuri Sahman barabonanye ku munsi wa mbere ubwa mbere kuvaho impande zose zishingiye amaleta adacanwaka imwe ifise icicaro mu gisagara ca Tripoli yindi ifise icicaro mu gisagara ca Tobruk impande zose zarasavye zishimitse ko abanyaribiya baba ari bo bonyene bitorera inyishu z'ibibazo bibatandukanya abanyamahanga batarimo ayo masezerano yabonetse ishyirahamwe mpuzamakungu ribigizemo uruhara yabonetse habaye ibiganiro inshuro nyinshi hagati y'ayo maleta agwanira ubutegetsi mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwadutse mu gihugu cya Libya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe igihe Muammar Gaddafi yakurwa ku butegetsi ayo masezerano asaba ko hashingwa leta nshasha y'ubumwe mu minsi mirongo ine hagati y'abatetsi bo muri leta ishyigikiwe n'amakungu ikorera mu gisara ca Tobruk hamwe n'abatetsi bo muri leta y'abaislamiste ikorera mu gisara ca Tripoli naho abo batetsi bose bazoba bari muri iyo leta gushika ubu igitigiri c'abantu bashigikiye amasezerano ntikiramenyekana ishirahamwe mpuzamakungu ishirahamwe ry'iburaya ishirahamwe rya afurika ishirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu hamwe n'ibindi bihugu birenga mirongo ibiri vyarashigikiye ayo masezerano y'amahoro ku munsi wa mungu vyongera birashima ko abanyalibiya bagiye gutera gikumu kuri ayo masezerano iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuyobozi w'inyeshyamba za kiyisilamu yatangaje leta yigenga mu majyaruguru ya repubulika ya centrafrique umugambi abakurikiranira hafi ibera muri icyo gihugu bavuga ko uzabangamira gahunda zo guhagarika imvururu n'intambara imaze imyaka itatu muri icyo gihugu nurudin adam umuyobozi w'inyeshyamba za sereka zahiritse ubutegetsi bwa francois bozizi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kuri uyu wa mbere yatangaje ko ashinze repubulika ya logone ibyo bivugwa n'uwo ibyo bivugwa n'uwo muyobozi bishobora kudindiza itangazwa ry'ibyavuye mu matora ya kamarampaka yabaye ku cyumweru ku ihinduka ry'itegeko nshinga iryo tora ryaranzwe n'imvururu mu duce tumwe na tumwe byaviriyemo ingabo z'umuryango w'abibumbye koherezwa gucunga umutekano muri utwo duce biteganyijwe ko ibizava muri iyo kamarampaka bizaba ishingiro ry'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi Dominique Saidi Pangwiji umuvugizi wa leta y'inzibacyuho yasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri risaba umuryango mpuzamahanga n'ingabo za Loni gukora ibishoboka byose bakabuza abo y'isi ntagondwa gusubiza igihugu irudubi izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziherutse kumanura ibendera ry'inyeshyamba ryari rimanitse ku biro bya polisi mu mujyi wa ndele uri mu majyaruguru y'igihugu minisiteri y'ububanyi n'amahanga hano i washington yasohoye itangazo rishima uburyo kamarampaka yagenze muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umushikiranganje wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe kw'ibunansi ash karer yasavye abashimitse ko abategetsi bo mu gihugu ca iraki hamwe n'inani zikorana nabo bihutisha utwigoro two gutuza umurwi w'intagondwa z'abaislamiste isis umushikiranganje karer yarabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca iraq al abdi hamwe n'umushikiranganje w'igihugu ca iraq ajejwe kwivuna abansi khaled al obaidi inyuma yaho ashikiye muri ico gihugu mu rugendo rwari rwagizwe ibanga ibanga ejo ku munsi wa gatatu urugendo rufise umugambi wo kurondera ibihugu bifasha mu komora umurwi isis umushirane kare yabwiye abamenyesha amakuru ko yavuganye n'abo bategetsi uko ari babiri ku kamaro ko kubandanya gikorwa catanguwe co komora umurwi isis bakanawukura mu gisagara ca ramadi maze ico gikorwa kikabandanya gushikaho basubira kwigarurira igisagara ca mosul mu maguru masha umushikiranje kare yavuze ko leta z'ubumwe za amerika ziteguriye gufasha inzego z'igihugu guca Iraq zijejwe umutekano muri ico gikorwa umushikirantare Carter yaragize inama kandi na General Sean McFarland arongoye inteko za Amerika mu rugamba rwo kurwanya umurwi wa ISIS mu gihugu ca Syria hamwe no mu gihugu ca Iraq baraheza bayaga ku mugambi wo gutuza umurwi wa ISIS mu buryo bwihutirwa urukiko rw'ikirenga muri koreya ya ruguru rwahanishije igifungo cya burundu no gukora imirimo ivunanye umuvugabutumwa ukomoka mu gihugu cya canada amakuru ava mu rusengero abarizwamo avuga ko Hyun Soo Lim yatawe muri yombi uyu mwaka ubwo yari mu bikorwa by'ubutabazi ku kigo cy'abageze mu zabukuru n'ikindi kirera imfubyi yatangije Lim yavukiye mu gihugu cya Korea y'Epfo akaba umuvugabutumwa mukuru mu rusengero rw'abapresbiteriyeni mu mujyi wa Toronto mu gihugu cya Canada mu kwezi kwa karindwi yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu ya korea aho yemeye ko yakoze ibyaha biciye uko biri n'amategeko y'igihugu abanyamahanga bagiye bafatwa kimwe nka we nyuma bakarekurwa bagiye bavuga ko bahatirwa kwemera ibyaha batigeze bakora mu gihugu cya yemen abagwanya ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta bagiranije ko barenze ku masezerano y'agahengwe yamara uyu munsi ku wa gatatu agahengwe kasa n'akakiramye muri ivyo birego haravugwa kw'ingwano y'abasirikare bagwanya ku butaka yabandanije aho abahuti barwanya ubutegetsi bamijagiye amasasu mu gihe urunani rushigikiwe n'abasaudi ruri inyuma ya perezida abdurabu mansur bakoresheje indege z'ingwano ayo masezerano y'agahengwe yashizwe mu ngiro ku munsi wa kabiri igihe abategetsi baserukira leta hamwe n'abaserukira bagwanya ubutegetsi batangura ibiganiro vy'amahoro biri kubera i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarashimagije ayo masezerano akaba yavuze ko ari bwo buryo bwonyine bwo kurangiza ingwano
iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu ayirobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com komisiyo y'igihugu y'amatora irasaba indorerezi ziyandikishije kuzokwirikirana amatora ya referendume kumenyesha komisiyo aho indorerezi zizokorera kandi izo ndorerezi zikirinda kwivanga mu bikorwa by'amatora iyi ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu asumita kaboyi kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro ibikorwa byose bivuga amatora ya referandumu birasozwa ibyakorerwaga ku maradiyo aho imitwe ya politiki inyuranye yakomezaga gukangurira abayoboke bayo kuzitabira amatora ndetse no gutora yego komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye ko byahagarara gusa komisiyo y'amatora niyo yonyine yemerewe gukomeza gusobanurira abaturage uko bazatora uko bakwifata mu gihe bageze mu cyumba cy'itora perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora profeseri karisa mbanda asobanura ko ababikora bose bakwirinda gushishikariza kubwira abaturage ngo muzatore yego cyangwa woya yabwiye indorerezi ibyo zigomba kwirinda ku munsi wa referandumu twifuza ko buri ndorerezi igira ahantu yaba akarere kamwe tubiri se itubwira ko ari aho ngaho izakorera kuko uko batureba natwe niko tugomba kubareba tukamenya indorerezi nazo aho zagiye n'icyo zakoze kugira ngo tuzabaririze muri raporo nitubimenya turebe kanaka yakoze raporo n'ahantu hatageze cyangwa se tukaba tuzi ibyahabereye yabikomozaho muri raporo tukaba twabaza abari bahari kugira ngo tumenye uko byagenze bagomba rero kutubwira aho bazakora akenshi ni disitirigiti imwe cyangwa se ebyiri kurenza wari ugukabya kuko byaba ari ukwitemberera ntibasuzugure cyangwa se ngo bashake kuyobora abayobora amatora ntibashake kwivanga mu bintu bitari iby'amatora bakubahiriza inzego z'umutekano zihari ariko cyane cyane bakazakora raporo ishingiye ku bintu bifite gihamya atari ibintu bizaniye mu mutwe kuko twagiye tuzibona ibyo bumvise cyangwa se ibyo amarangamutima bitekerereza gahunda yo gukangurira abaturage gutora iza kurangira kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro isojwe ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ryimwe uburenganzira na komisiyo y'igihugu y'amatora ngo ribashe gukangurira abayoboke baryo uburyo bazitwara mu matora ya referandumu bakoresha inama zibahuza iri shyaka rya politike rivuga ko abayobozi b'andi mashyaka ya politike bumvikanye hirya no hino mu gihugu bigisha abayoboke babo uko bazatora uyu ni bwana jean claude ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka nta kampanye yabaye uretse ko kampanye yabaye mu buryo buziguye urebye nk'ubu ngubu abadepite bari kuzenguruka mu gihugu babwira abantu ko bagomba gutora yego ntabwo byagenze neza kuko twifuzaga ko haba kampanye kuko nta matora atagira kampanye twabajije komisiyo y'amatora itubwira yuko kampanye idateganyijwe twebwe ubundi buryo twakoresheje ni ukuba twavugira nko kuri radiyo tukabwira abantu ko tubasaba ko batora oya no kuri interinete ariko ibijyanye na mitingi ukoresha amanama hirya no hino ntabwo byabaye kuri mwebwe mwumva hari icyo byahungabanije muri gahunda mwari mufite byaraduhungabanije twari twabwiye abanyarwanda ko tuzakora kampani twaranabyiteguye kubera yuko dusabwa kubahiriza amategeko tubwira yuko bidateganyijwe turabireka kandi abandi barabikora nubwo uyu mutwe wa politiki uvuga ko wabujijwe kwegera abaturage mu mirenge yabo umunyamabanga w'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko badafite ubwoba kuko gahunda yabo abanyarwanda bayimenye mbere amahirwe dufite ni uko iki gikorwa tumaze igihe kinini turi muri gahunda yo gusaba ko itegeko nshinga ridahinduka twagiye mu rukiko twagiye mu nteko twandikiye perezida wa repubulika twagiye mu matangazamakuru ku mateleviziyo no ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu dusobanura n'impamvu yacu mu ndorerezi zizakurikirana ibikorwa bya referandumu higanjemo izaturutse mu mitwe ya politiki yemewe mu rwanda yasabwe kutazivanga mu bikorwa by'amatora babujijwe kwambara ibirango by'imitwe ya politiki bahagarariye ndetse babujijwe no kuzabeshya muri raporo bazatanga nyuma amatora arangiye usibye indorerezi zaturutse mu gihugu imbere perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora asobanura ko bandikiye imiryango yigenga yo hanze ndetse na za ambasade zose zikorera mu rwanda kuzagenda bazakurikirana aya matora gusa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko umubare w'indorerezi zaturutse hanze utaramenyekana neza ko kugeza kuri uyu wa kane bazaba bakiza kwiyandikisha ndetse no guhabwa ibyangombwa byo kuba indorerezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume ku makuru ajyanye na referendumu abagize inteko ishinga amategeko basoje ingendo bakoreraga mu mirenge hirya no hino mu rwanda basobanurira abaturage impinduka ku itegeko nshinga rivuguruye ni mu gihe habura umunsi umwe gusa abanyarwanda baba mu mahanga kugira ngo batangire amatora ariko hirya no hino mu rwanda hakomeje kugaragara abaturage bagaragaza ubumenyi buke ku matora ya referandumu eric bagira ubusa yaganiriye n'abaturage b'umurenge wa base mu karere ka rurindo mu majyaruguru y'u rwanda
twiteguye gutora gusa gutora gute gutora nyine abayobozi duteze gutora itegeko nshinga kwa gatanu twebwe barabidusobanuye turabizi ahari inyuze ahanditse ahatanditse hari icyo waba warasigaranye mu ngingo imwe ebyiri eshatu muzo basobanuye oya ntacyo tuzagenda nyine ubwo utabasha kuba- gusoma no kwandika batubwiye ko umwana utagejeje kuri cu- myaka cumi n'umunani azagenda akagutorera ariko urimo ugenzura aka- akaba yamwereka aho yatora uwagutorera itegeko nshinga bikubiyemo iki se njye mbona ntora nkabona ntora banyobora nk'uko bavuze ati gutora ni ugutora turatora abadepite turatora bwoko ki." ubwo rero ngewe icyo nitabirira nitabiriye gutora gusa nk'uko ndiho ngeze aya magingo icyo nzi cyo nshinzwe gutora gusa nta bindi mwiteguye mu gutora eh ryari bagatora muzamutora iki duhindura itegeko nshinga warabisobanuriwe neza barabizisobanuriye wasigaranye iki?
ingero isigaranye ibyishimo kubera ko tugiye kurihindura tukitora umukuru w'igihugu mwarabisobanukiwe Eh turi kubisobanukirwa aho gake aho gake ni ukuvuga iki turi kubisobanukirwa ko tugiye gutora gutora iki bane wanje tereka nk'udusobanure
kandi warumviye ngo muri kubisobanukirwa Eh tugiye gutora abadepite iki bane wanje ibyo tuzakora tuzabibona ubu bose
ntuzi gusoma no kwandika se ndabizi ndabizi nshuti none kuki urindira uwo munsi ariko isaha nigera tuzatora tubwira icyo wasigaranye mu ngingo zose bavuze zahindutse bahinduye itegeko nshinga bahinduye irindi tugiye kuritora hagamijwe iki hagamijwe guhindura imiyoborere imiyoborere se iriho ni mibi se?
oya ni myiza none kuki bagiye kuyihindura buriya hari akantu bashaka guhinduraho gakeya twe tuzatora inyangamugayo Eh, abo twita inyangamugayo badufitiye akamaro muzabatora ryari ejo bundi ku wa gatanu ko nzasanga abandi bari kubikora niko nanjye nzabigenza amatora baradusobanuriye bizakorwa bite ni ukuvuga ngo ni amatora ya referandumu kubera perezida wa repubulika kubera ko abanyarwanda benshi ba- bamugiriye icyizere biba ngombwa ko bemeza ko yasho- yafata indi manda ikurikira izo akoze ebyiri imparanira ibyiza ngewe mu buzima bwanjye hanira ibyiza ukaba utaramenya uko bazatora gusa kuba ntaramenya uko bazatora byo ntawe nabikurikiranye ariko ukurikije gahunda uko njye mbyifuza nkunda ibyiza kuko nkunda amahoro ntacyo wageraho utagishatse nyine tuzatora ab'inyangamugayo ikindi ni ntabwo bababwiye impinduka zabayeho mu itegeko nshinga barazitubwiye watubwira zimwe muri zo ziriya zo guhindura nyine rya tegeko kugira ngo twongere twitorere perezida bababwiye ingingo nka zingahe wibuka mwasigaranye mu itegeko nshinga zahindutse ingingo ingingo zo nta- ntago nziza none muzatora mute mutazi tuvuge nk- winjiye mu cyumba cy'itora bizagenda bite mu matora ni ukugenda kwegera abari ugutoresha abereka irangamuntu namara kubereka irangamuntu cyangwa ikarita y'itora bakanyereka aho ngomba gutorera ingingo yahindutse ni ijana na rimwe ubwo dushaka kugira ngo tuzatore itegeko nshinga yahindutse ite yahindutse kugira ngo tuzafate umwanya duhindure itegeko nshinga noneho kugira ngo umwanya wa perezida wa repubulika tuzawumushyiremo noneho dufate iriya ngingo i- ihindure amategeko atatu hari amategeko gagengaga abasenateri noneho barayahinduye bamaze kuyahindura nayo ubwo tugomba kuzayakurikiza kakazafata manda y'imyaka irindwi ya perezida wa repubulika ubundi nyuma yaho hakazaza i- imyaka itanu n'indi izakurikiraho ibisobanuro babasigiye wasigaranye iki igihe cyo nzi cyo nuko nzatora yego nta kindi bumva wasigaranye ntacyo nta nandi mpamvu impinga nakubwira ni yego nzatora kuko ariwe yanyuze niyo yakunyuze cyangwa niyo yakoroheye gufata yaranyuraye kandi iranyura
mu ngingo basobanuye uburyo zagiye zihinduka ntacyo wasigaranye ntacyo nasigaranye ufite ikarita y'itora kwana ndayifite ibiganiro by'abadepite warabikurikiranye narabikurikira ingingo nk'ebyiri wasigaranye muri wowe ku buryo nk'umuntu utari uhari wagenda ukamusobanura neza icyo batubwiye nyine ni ibyo twari twagiye tubatuma byo guhindura ririya tegeko nshinga batubwiye ko babikusanyije byose babigezayo icyo baje batubwira ni uko byakunze kuwa gatanu aribwo tuzazinduka tujya gutora tubyemeza neza ko tubyemeye
tukivuga ibijyanye n'itora rya referandumu mu rwanda umunyamakuru wacu desire hatungimana nawe yasuye akarere ka kabaya mu ntara y'uburengerazuba aho abagize inteko ishinga amategeko bari kuri uyu wa kabiri basobanurira abaturage ibijyanye n'iryo tora twumve umunyamakuru wacu desire hatungimana
ako ni akamwemwe karangwa mu murenge wa kabaya mu karere ka ngororero aho abanyagihugu bari bitavye ku bwinshi cyane rwose baje gukurikira inyigisho z'abashingamateka aho babasigurira ibijyanye n'ibyahindutse mu ibwirizwa shingiro kugira bazoje kwemeza canke guhakana ivyo bazi ku munsi wa gatanu abanyagihugu vyaboneka ko bitabiriye igikorwa biyumvamwo kuko bari basidukanye n'iyo nka umukenyezi umwe mu bo twaganiriye akamenyesha yuko amatora atari ubwa mbere bayagiyemwo rwose pe urabona imyiteguro iri kugenda neza ku bijyanye ni- no kwitabira aya manama niyo abigaragaza uno mugabo wewe twaganiriye amenyesha yuko ngo urubanza rwo kuwa gatanu ngo ari nk'ugushingira umukobwa ngo nico gituma bavyiteguriye rwose atanumwe avuyemwo amatora tuyiteguye nk'ubukwe umuntu ajya gushyingira nk'umukobwa urabona ko biba bishyushye uri kuvuga uti umunsi uragera ryari itariki ko iri gutinda kuko ubu nta muntu ukivuga ngo turi kwitegura aha twariteguye byararangiye dutegereje umunsi Ita- umunsi ni isaha ubu amakarita bose abantu twayibitseho ntawe ugisaba ikarita oya amatora ya kera ntabwo ari nk'ay'ubu rero urebye mu gihe cyacu cya mbere dutangira gutora wabonaga ko bikomeye ariko ubona ko buri muntu wese aba afite ubushake mbere habagaga nk'agahato urebye kuko bazi icyo akurikiye azi icyo ashaka Tuyizere Anastasi umunyamabanga w'umurenge wa Kabaya akaba amenyesha yuko ngo abanyagihugu arongoye ngo nta nguvu zagiye mu kugira bashobore kwitabira ivyo bikorwa akamenyesha yuko anezerwa no kubona bitavye ku bwinshi imyiteguro ntivunnye kuko abagomba gutora nibo basabye ko amatora aba urumva ibintu by'ubukangurambaga ntibikomba imbaraga nyinshi kuko wasabye amatora niwe uzatora tukaba tunashima intebe ishinga amategeko ko bumvise ubusabe bw'abanyarwanda bitarenze amezi atatu bakaba bara- bararangije ibisabwa byose kugeza kuri uyu munsi kuko kuri cumi n'umunani amatora azakorwa ubwo rero nk'inama mubona abaturage bose niyo nka baje ntawasigaye abaturage bacu bose batora baje impamvu baje ku bwinshi ni uko bazi ko aribo bene igikorwa nta kibazo ndetse nta no kwica ku ruhande bose biyemeje ko bazatora yego imyiteguro yararangiye kuko uwo munyamabanga w'umurenge wa Kabaya amenyesha yuko ibice birenga 98 ku ijana by'amakarata y'abazotora amaze gutangwa twamenyesha yuko abari ko bagirisha inama abanyagihugu babamenyesheje yuko n'utagira ikarata ariko akaba ari ku rutonde rw'abiyandikishije kujya muri aya matora ngo atakibazo azitabira amatora nk'abandi Desire Hatungimana ikabaya mu karere ka Ngororero ku bw'ijwi ry'Amerika
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni amakuru tubagezaho avugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu rwanda no mu burundi aho mu rwanda ibivuga ubu ngubu ari amakuru ajyanye n'itorwa rya referendumu ku itegeko nshinga ubu mu kanya rero reka tubareke mukurikire nanone ibitekerezo by'abanyarwanda ah, bavuganye n'umunyamakuru wacu desire hatungimana ku bijyanye n'itegeko nshinga referendumu izaba kuri uyu wa gatanu mu rwanda rikazaba kuri cumi na karindwi ku banyarwanda baba hanze y'igihugu
nabyakiriye nk'umunyarwanda wemera icyo nzaba ndi gukora icyo ari cyo kandi icyo nzaba ndi gukora kirazwi ni ugu- ni ugutora kugira ngo irangingo yahinduwe yongerwe mu itegeko nshinga kugira ngo intego dufite izagerweho
se ibyavuguruwe waba ubizi
ibyavuguruwe ni rate ni ingingo y'ijana na rimwe Ah, ijana na rimwe ubwo rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tugomba kuritora kugira ngo irangingo yonge- yongerwemo Eh, hari amatora ngomba kwitabira k- cyane kandi ngomba kuzinduka nkayitabira neza ngomba kubikurikirana Mm, ku wa gatanu ngomba kuzinduka ese ibyavuguruwe waba ubizi ibyavuguruwe ndabizi kandi uko byavuguruwe niko tugomba kubikora njyewe ndabizi neza kandi ibyo bakoze nibyo icyo nemeza ni uko tugomba kongera gutora uriya musaza kuko atugezagaho ibintu byinshi byiza nta wundi rero tugomba gutora ni uriya tugomba gutora kuko niwe niwe tugomba gutora biremewe twabyakiriye neza kandi turanabyishimiye tuzazinduka kare cyane ni uko umusaza yatuyoboye neza Mm, niyo mpamvu tuzaba tugiye kongera kumutora ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi ibyavuguruwe ni irangingo y'ijana na kangahe Eh, tugomba gutora umusaza ijana ku ijana kuko yatugejeje kuri byinshi ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi bimwe ndabizi ariko ibindi ntaho mbizi tugomba guhindura itegeko nshinga kugira ngo twongere dutore umusaza nabyakiye neza cyane kubera nyine iri tegeko nshinga ryahinduwe twarabyishimiye kubera ko twari dushaka ko umuyobozi wacu paul kagame agumaho nanjye nk'umunyarwanda ayo matora ndayishimiye kuko si twe tuzabona umunsi ugeze kugira ngo tubishyire mu bikorwa byavuguruwe urabizi nzi ko twavuguruwe itegeko nshinga twemeza yuko perezida yakongera kwiyamamaza kubera ibikorwa byiza yatugejejeho kugira ngo tubikomeze none turashimira itegeko nshinga ryabyemeye ibyo twari twabasabye bakaba baje no kubishyira mu bikorwa uyu munsi batubwira ko babidukoreye natwe akaba ariyo mpamvu uri kubona tunishimiye kuri uyu munsi turabyishimiye cyane tu ibyo dushaka dushaka kugira ngo dutore ririya tegeko nshinga bari kutubwira kubera ko iyi miyoborere ari myiza kandi na perezida wacu tukaba tumwemera ese byavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi byavuguruwe byavuguruwe ni uko mwatugejeje ku iterambere twakiye neza twumvaga icyifuzo cyacu twasabye ariko turi kukibona ko twasabaga ko agomba ko uriya mubyeyi gumya kutuyobora kuko nta kibazo afite nta kibazo tumufiteho agomba kutuyobora nk'uko n'ubundi asanzwe atuyobora nta nta mpinduka yaba ibyavuguruwe urabizi byavuguruwe inzu bikeya nk'iteko rya cumi na rimwe urabona aho rituganisha iyo urebye iciriritse umuco nyarwanda nta gihinduka ku munyarwanda dukomeza wa muco wacu w'urukundo wo kubana n'abantu
tanga igitekerezo kuri radiyo ijwi ry'amerika nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko tugiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa facebook maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya saa moya n'igice mu rwanda no mu burundi abo mu rwanda mu burundi n'ahandi ku isi mwadushakira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikije umuyobozi w'inyeshyamba za kiyisilamu yatangaje leta yigenga amajyaruguru ya repubulika ya centrafrique umugambi abakurikira ibibera muri icyo gihugu bavuga ko uzabangamira gahunda zo guhagarika imvuru n'intambara imaze imyaka itatu muri icyo gihugu nurudin adam umuyobozi w'inyeshyamba za sereka zahiritse ubutegetsi bwa francois bozize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kuri uyu wa mbere yatangaje yatangaje ko ashinze repubulika ya logone abategetsi bo mu mareta igihugu ca libiya adacanwaka bategerezwa gutera igikumu ku masezerano y'amahoro uyu munsi ku gatatu yamara batangaje ko ibirori vyari vyatekanijwe vyungururijwe ejo ku munsi wa kane inyuma yaho abakuru b'inama nshingamateka ziri zibiri zayo mareta biyamirije ivyapfunditswe vyose biri muri ayo masezerano abo bakuru b'izo nama nshingamateka uko ari babiri agira sale hamwe na nuri salman barabonanye ku munsi wa mbere ubwa mbere kuvaho impande zose zishingiye amaleta adacanwaka imwe ifite icyicaro mu gisara ca Tripoli iyindi ifite icyicaro mu gisara ca Tobruk leta zunze ubumwe za amerika zasabye leta ya nigeria gukora iperereza ku mirwano yabaye hagati y'ingabo z'igihugu n'abayoboke b'idini rya isilamu b'abashit imirwano yaguyemo ababarirwa mu magana ambasade ya amerika i abuja yasabye ko iryo perereza ryakorwa mu bwisanzure no mu mucyo maze ababigizemo uruhare bagafatirwa ibihano amashusho ya videwo yagaragaye ku rubuga rwa youtube yerekana ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu n'abagize ihuriro ry'abayisilamu muri nigeria mu mujyi wa zaria uri muri leta ya kaduna mu majyaruguru y'igihugu umushikiranji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe kw'ivunansi ashikara yasavye ashimitse ko abatetsi bo mu gihugu ca iraq hamwe n'inani zikorana nabo bihutisha utwigoro two gutuza umurwi w'intagondwa z'abaislamiste isis urukiko rw'ikirenga muri koreya ya ruguru rwahanishije igifungo cya burundu no gukora imirimo ivunanye umuvugabutumwa ukomoka mu gihugu cya canada inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha nayaha bigarukiye tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvine yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije nanjye edi rwema mukomeze mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.